turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na diana ninahazwe mu burundi umwimbu uva ku butare ubandanya kugabanuka abaguzatumwa bakorera mu gisata cy'ubutare bariko barahomba aba ni bamwe mu bimba ubutare mu gihugu c'uburundi mwirya nino ku isi naho israel yemeje ko yishe indongozi ya hezbollah idonido ni mu kanyisasa reka amakuru yacu tuyahere muri afurika y'epfo aho polisi y'ico gihugu itangaza ko yatanguye amatohoza ku bwicanyi bwaraye buhitanye abantu cumi n'indwi abishwe bicishijwe inkoho cumi na batatu muri bo nabo mu karere kitwa lusikisiki kari mu buseruko bwa afurika y'epfo aba barimwo abagore cumi na babiri n'umugabo umwe bose bari mu muhana umwe igihe bicwa abandi bane basigaye nabo bagandaguwe basanzwe mu yundi muhana utandukanye n'uyu duhejeje kubabwira ariko nawo nyene uri mu karere ka rusikisiki mu barashwe harimwo uwuremvye atacikanye ariko ari hagati y'ubuzima n'urupfu nk'uko polisi bandanya kubivuga polisi ya afurika y'epfo yi- ntiyigeze ivuga icinyegeje inyuma y'ubwo bwicanyi mw'itangazo general fani masemola avugira polisi y'ico gihugu yasomeye kuri televiziyo yirinze kugira vyinshi avuga agira ati ntituzi icinyegeje inyuma y'ubwo bwicanyi ntitunazi nimba bwanakozwe n'umuntu umwe canke benshi bimwe mu bitangazamakuru vyo muri afurika y'epfo bikavuga ko amatati ashingiye ku butunzi bw'imiryango ashobora kuba ariyo ari nyuma y'ubwo bwicanyi ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yacu ce tuyabandaniriza mu vy'amatati ya hezbola na israel aho murugwi hezbola wo muri libani wemeje ko indongozi yawo hassan nasrala yaguye mu gitero c'indege ca israel hassan nasrala ari mu bashinze hezbola yagandaguriwe i beirut ku murwa mukuru wa libani itangazo ry'umurwi wa hezbola wo muri libani uwush- washinzwe ukaba ushigikiwe na irani rigira riti nasrala yahambije abandi bamaratiri umugwi wa hezbola ukaba wahize ko ugiye kubandanya intambara wisenyeranda kugira ngo wivune umwansi kandi um, utazohengeshanya gushigikira palestina igisirikare ca israel cemeje ko arico cishe nasrala yari amaze imyaka irenga mirongo itatu atwara hezbola cavuze ko cagavye kigambiriye igitero yaguyemwo ejo kwa gatanu ahariko habera inama y'indongozi za hezbola i beirut ku murwa mukuru wa libani lieutenant colonel nadava shokani avugira igisirikare ca israel yavuze ko ico gitero c'indege cashobotse kubera amakuru y'ubunetsi israel yari imaze imyaka myinshi itorokanya mu ntumbero yo kumenya aho hassan nasrallah aherereye umwanya ku mwanya israel yemeje ko yari imaze rero imyaka myinshi ikurikirana ingendo ziwe israel yirinze kuvuga ubwoko bw'ibigwanisho yakoresheje mu kugaba ico gitero c'indege yanse kandi gutanga ibiharuro vy'abasivile boba bakiguyemwo ku rundi ruhande ariko libani yavuze ko abandi bantu batandatu barimwo izindi ndongozi za hezbola baguye muri ico gitero mirongo icenda n'umwe bagikomerekeramwo libani nayo nyene ntiyigeze ivuga niba hari abasivile bakiguyemwo umurwi wa hamas ufatwa nka somambike wa hezbollah wavuze ko ubabajwe n'urupfu rwa nasrala afatwa nk'umwe mu bari bashigikiye cane hamas mu ntambara irimo na israel mu itangazo umurwi wa hamas wasohoye nawe wacugira uti amateka yaratweretse ko igihe cose duharaniye agateka kacu hakagira indongozi irwa mu rugamba turimwo nk'umumaratiri havuka abandi banshi bafise ubutwari bungana n'ubwiwe rimwe na rimwe bukanasumba cane mu gihe abanya abanyagihugu batandukanye muri libani bababajwe n'iyicwa rya hassan nasrallah israel yavuze ko kumugandagura bidasiguye ko intambara iheze yagabishije ko igiye kubandanya kugaba ibitero kuri hezbollah nasrallah yari amaze imyaka irenga mirongo itatu atwara hezbollah ano makuru yose rero hirya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere tuyatangurire ku by'agateka ka zina muntu rapport jashasha y'ishamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu human right watch yagiriza igisirikare cy'u rwanda no mu rwa M23 kuba baraminjaguye ibisasu mu nkambi y'impunzi n'ahandi hantu haba abanyagihugu mu gisagara ca goma mu burasirazuba bwa kongo muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane urunani rwa politiki na gisirikare alliance du fleuve congo rurimwo M23 rutera ivyatsi ibiri muri iyo rapport urwo runani rwavuze ko irimwo ibinyoma u rwanda ntaco rurayivuga ko ibindi rero kuri no nkuru na temistocle mutijima iyi raporo yasohotse kuri uyu wa kane kandi irashinja igisirikare cya congo frdc n'imitwe ifatanya nacyo gushyira abavanywe mu byabo mu kaga gishyira ibibunda bya rutura hafi y'inkambi umuryango human rights watch muri raporo yawo uvuga ko impande zombi zihanganye zishe zikanasambanya ku gahata abasivili bo mu nkambi zitambamira itangwa ry'imfashanyo zikora n'andi mabi menshi iyi raporo ivuga ko mu kwa mbere k'uyu mwaka ingabo z'u rwanda rdf n'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu basatiriye umujyi wa sake uri mu birometero makumyabiri na bitanu mu burengerazuba bwa goma bagafunga imihanda y'ingenzi igana muri uyu murwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru ikavuga ko kuva ubwo inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zifatanyije n'ingabo z'u rwanda zakomeje kwagura ibice zigenzura mu ntara ya kivu ya ruguru clementine domonjwa umushakashatsi mukuru ushinzwe akarere ka afurika muri uyu muryango yagize ati ubwo intambara hagati y'ingabo z'u rwanda n'iza kongo hamwe n'imitwe ifatanya nazo yasatiraga umujyi wa goma abatuye ako karere ndetse n'abavanywe mu byabo bagera ku gice cya miliyoni bahise bajya mu byago byo guhezwa mu cyeragati n'imirwano ndetse bimwe imfashanyo y'ubutabazi u rwanda na kongo bigomba guhagarika gufasha imitwe yitwaje intwaro bikubahiriza amategeko agenga intambara kandi bikemerera imfashanyo y'ubutabazi gutambuka nta nkomyi raporo irarondora inkambi n'ahantu hatandukanye uyu muryango uvuga ko abashakashatsi bawo basuye hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwa karindwi muri uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ine bakaganira n'abatangabuhamya barokotse ayo mabi barimo n'abafashwe ku ngufu mu ho Human Rights Watch ivuga ko abashakashatsi bayo bageze harimo inkambi z'abavanywe mu byabo za Burengo, Bushagara, Kanyarucinya, Rushagara na Mugunga bakunze kwita WTMS Park ndetse na Shabindu Kashaka hafi ya Goma. Aho hose uyu muryango uvuga ko waganiriye n'abakorewe amabi bagera kuri mirongo itandatu na batanu abatangabuhamya n'abayobozi b'inkambi mu babajijwe harimo abantu icyenda basambanyijwe ku gahato n'abandi batanu bafite amakuru yizewe kuri iryo hohoterwa rishingiye ku gitsina raporo ivuga kandi ko abashakashatsi ba Human Rights Watch baganiriye n'abantu mirongo itatu n'umwe barimo abakora ibikorwa by'ubutabazi abadiporomate abakozi ba loni ndetse n'abasirikare uyu muryango uvuga ko mu bushakashatsi bwawo wasuzumye ukanasesengura amafoto n'amashusho y'ahantu hagabwa ibitero arimo ayashyizwe kuri interinete n'ay'abashakashatsi ubwabo bohererejwe ayarimo n'ay'ibisigazwa by'intwaro ndetse n'ayafashwe n'ibyogajuru agaragaza intera iri hagati y'aho ibisasu byarasirwaga n'aho inkambi zarashwe ziherereye umuryango Human Rights Watch uvuga ko wakoze ubushakashatsi ku bitero bitanu biboneka ko binyuranyije n'amategeko byagabwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse na ma makumyabiri na gatatu kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka muri ibyo bitero uyu muryango uvuga ko ibisasu bya rutura byagiye bigwa mu nkambi cyangwa se mu duce dutuwemo two hafi ya Goma ibyo bitero uyu muryango uvuga ko harimo icyo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatanu aho ingabo z'u rwanda cyangwa se ma makumyabiri na gatatu barashe ibisasu bitatu byo mu bwoko bwa rokete mu nkambi z'impunzi hafi ya goma ibyo raporo ya human rights watch ivuga ko byahitanye abasivili cumi na barindwi barimo abana cumi na batanu bikomeretsa abagera kuri mirongo itatu na batanu mu nkambi y'ahazwi nka wtms park uyu muryango uvuga ko igisirikare cya Kongo cyashyize ibirindiro by'imbunda ziremereye n'ibindi bikoresho bya gisirikare hafi y'inkambi bigashyira ubuzima bw'abasivili mu byago bitagakwiye umwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Mugunga aganira na Human Rights Watch nyuma y'ibisasu byo ku ya gatatu y'ukwa gatanu yagize ati ntabwo tuzi icyo twakora hagati yo kuguma hano cyangwa gusubira imuhira birasa nk'aho byose ari kimwe urupfu ruradukurikirana aho tujya hose raporo y'umuryango Human Rights Watch ivuga ko abasirikare ba Kongo n'inyeshyamba bafatanya zibumbiye mu cyitwa Wazarendo nabo bagiye bamisha urufaya rw'amasasu mu nkambi z'impunzi bica banakomeretsa abasivili uyu muryango kandi uranashinja ingabo za FRDC na Wazarendo gusambanya abagore ku gahato barimo n'abo mu nkambi n'abandi babaga bagiye gushaka ibiribwa n'inkwi hafi aho mu nkambi ya Kanyarucinya abo ngo bafungiye abantu mu myobo iri munsi y'ubutaka bagamije kubambura kuri iki cyo gusambanya abagore ku gahato raporo ya Human Rights Watch ivuga ko abarwanyi ba ma makumyabiri na gatatu nabo basambanyije ku gahato abagore banyuraga mu turere izi nyeshyamba zigenzura bajya gushaka ibiribwa uyu muryango uvuga ko mu kwa munani k'uyu mwaka umuryango w'abaganga batagira imipaka MSF watangaje ko abagore bato barenga umwe mu icumi bo mu nkambi no hafi ya Goma bawubwiye ko basambanyijwe ku ngufu hagati y'ukwa cumi na kumwe kwa bibiri na makumyabiri n'itatu n'ukwa kane kwa bibiri na makumyabiri n'ine uyu muryango ukavuga ko mu nkambi ubwaho umubare w'abasambanyijwe ku ngufu ubarirwa ku ijanisha rya cumi na karindwi ku ijana umuryango Human Rights Watch uvuga ko ku itariki ya kabiri y'uku kwezi kwa cyenda woherereje ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubwa Kongo mu buryo bwa email iby'ibanze byavuye muri ubu bushakashatsi ngo bugire icyo bubivugaho ariko nta gisubizo cyabwo wari wakabonye kugeza aho raporo y'ubushakashatsi itangarijwe uyu muryango urasaba Loni umuryango w'ubumwe bw'uburayi na leta zunze ubumwe za Amerika kugumishaho no kwagura ibihano ku bayobozi bakuru ba ma makumyabiri na gatatu n'ab'indi mitwe yitwaje intwaro urasabira ibihano kandi abategetsi bakuru bo muri Kongo abo mu Rwanda n'abo mu bindi bihugu byo mu karere bagaragaraho uruhare cyangwa ubufatanyacyaha mu mabi yakozwe n'ingabo zabyo cyangwa se ayo baba baratangiye amabwiriza Human Rights Watch ikanasaba Loni umuryango w'ubumwe bwa Afurika na za guverinoma bireba kotsa igitutu impande zihanganye muri iyi ntambara zikarekeraho guhonyora amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi uyu muryango kandi urasaba ibihugu by'u Rwanda na Kongo gukora amaperereza no kuburanisha mu buryo buboneye abagize uruhare mu byaha byo mu ntambara birimo n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibyo Human Rights Watch ikavuga ko byakorwa hanagenderwa ku ihame ry'uburyozwacyaha bw'uyoboye abandi kugeza ubu ntacyo impande zose zishinjwa ziravuga kuri iyi raporo nshya ya Human Rights Watch igihe bazagira icyo batangaza tuzabibagezaho ijwi rya amerika tubandanirize mu burundi aho umwimbu uva ku butare muri ico gihugu ari muke cane ni mu gihe leta yari witeze ko intererano ikomeye ku mafaranga ikoresha umwaka ku mwaka abanyagihugu babeshejweho no kwimba ubutare nabo nyene bavuga ko bahahombera ibindi kuri no nkuru na Thierry ndayishimiye mu gihugu c'u Burundi intara zimbwamwo ubutare zirimo Bujumbura Cibitoke Kayanza Ngozi Muyinga na Kirundo hasanzwe hacukurwa cane ubutare nk'uko abasanzwe bacukura ubutare muri izo ntara babyivugira ico gikorwa co kwimba ubutare gitwara uburyo bwinshi kugira ngo baronke ikiro kimwe c'ubwo butare mu itegeko risha rijanye no kwimba ubutare riherutse gusohoka ryerekana ko ku kiro c'ubutare leta itegerezwa gufataho mirongo itatu kw'ijana by'amafaranga akinjira mu kigega ca leta abo bimba ubwo butare bakavuga ko bakorera mu gihombo gikomeye kuko baba bakoresheje uburyo bwinshi yokongera ikicara ikaraba ikabona yuko abaguzi acunga bakorera mu gisata cy'ubutare bohomba bariko barahomba aha kandi bavuga ko ibanki nkuru y'igihugu ibagurira ubwo butare bwa zahabu ibaha amafaranga make ugereranije n'ibiciro biri ku isoko mu bihugu byo mu karere ibyo rero bigatuma hari bamwe muri abo bahitamo kuja gushora mu buryo bwa forode kugira ngo baronke ayisununuye bagasaba leta kuduza ibiciro maze n'iyo mirongo itatu ku ijana ikayagabanya kugira ngo nayo yunguke mu kwirinda ko bagurishiriza mu kinywabi dukoresha usanga harimo abo dufata tugasanga bari batwaye twamubatse mbega ushira ndakatuka dushyira kanaka tugasanga uwo muntu nta stock afise we bagura bika muhira nayo kubijanye no gushora imari baba barose abo bimba ubutare basaba ko hoshigwaho ibibanza muri ibyo bice byimbwamwo ubutare bagurishirizamwo kugira ngo ntihabeho ubusuma aha batanga akarorero ko muri Berube batabakira neza kuko baba bavuye kure hari aho basanga bafunze bikabasaba kurarana mu mahoteli ubwo butare bakabona ko ari ikibazo gikomeye co kudaha agaciro igikorwa kiba cakozwe bityo bagasaba ko berube yoza iraja kubwifatira aho bwimbwe bakabona kubumanukana ibujumbura basi nimuzipime muzibihe kuko ntizizimira abakozi barandahira ngo ibi bishaka bize kuzimira kuri wewe ngugenda nawe ari ku mugoroba ugenda uvyibikira ndavuga ati nubone umwimbu mukerero w'ubwo butare umaze igihe wibonekeza mu Burundi kandi haheze imyaka n'imyaka ubwo butare bwimbwa muri ico gihugu byahagurukije abashingamateka mu minsi iheze baja kuraba aho ivyo bikorwa bibera ikibazo kivyinyegeje inyuma abashingamateka bagize umugwi wamaho mu vyujejwe harimwo intwaro ibereye baragendeye intara zicukurwamwo ubutare babonana n'abajejwe intwaro hamwe n'abacukura ubutare baragiye kandi mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare n'agataka ubushikiranganji bujejwe ubutunzi hamwe no mu kigo OBR ni banki nkuru BRB kugira ngo barabe aho bipfira mu cegeranyo giherutse gushirwa ahabona n'uwo mugwi naco cerekana ko igituma umwimbu w'ubutare ubandanya kuba muke ku buryo udashobora gusahiriza igihugu nk'uko biba vyategekanijwe ariko ibanki nkuru y'igihugu ibugura ku giciro gito bigatuma bushorwa mu kinyegero aho babaha menshi cerekana kandi ko hari ibisata vyinshi vyo muri leta bitoza amatagisi y'ubutare bigatuma akarusho kataboneka mu gihe ayo mafaranga ava ku butare yategerezwa kuja kuri konti imwe naho mu gihe mu mafaranga leta yari gukoresha mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane hari hategekanijwe ko miliyaridi zirenga mirongo ibiri na zitandatu zizova mu butare habonetse ibice mirongo ibiri na bine ku ijana ni ukuvuga imiliyaridi zitandatu zirenga gato kubimba ubutare nabo uwushoye mu ibanki nkuru ya repubulika ku kiro aronka mirongo irindwi ku ijana nayo mirongo itatu ku ijana akaja muri leta ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya amakori obr naco kivuga ko amafaranga ava mu butare ari make cane komiseri mukuru jean claude manirakiza atwara ico kigo avuga ko ibi bitera ari byinshi kuko hari ibyo batamenya bitewe n'uko mu ibwirizwa rigenga ubutare hari ibyo batemerewe kubaza akarorero atanga ni uko ubutare bwa zahabu buba bwaguzwe na brb ikabushora hanze ati amafaranga bwaguzwe bamenyeshwa turukori yateza gutozwa kuri valeri cyangwa hanze nayo turagera gutora kuko amategeko ntaratomoka ibanki nkuru y'igihugu nayo ivuga ko bobo bataba bagiye kudandaza ahubwo baba bagiye kuronderera igihugu amafaranga y'agaciro bifashishije izo nzahabu guverineri w'iyo banki edouard norma bigendako wa brb akavuga ko arico gituma ayo bagurishije bitaba biri ngombwa ko ashikanwa muri obr abari kugira ngo tuzihindure mu kintu bita or monetere rero ni abari ubudandaza navuga ubundi agira ati jewe ngomba ndandaze kuri ibyo bibazo byose biraba uko umwimbu uva ku butare wo kwisununura umushikiranganji mu byajejwe harimo ubutare enjeniyeri ibrahimu wizeye amenyesha ko hari biriko birakogwa kugira ngo kwimba ubutare bigenzurwe na leta ndetse no mu bimba kugeza bushowe habe harimwo abakozi b'ubwo bushikiranganji ntihabeho kubutererana bikorera utwabo gusa dushimisha nuko tubabwira tuti bwa mbere bwobwo ni uko kugira ngo muje gukora tuzobaha abajyamo abarundi bagira gute baza gukurikirana ibikorwa mu byasabwe n'abashingamateka bishikiye ahimbwa ubutare mu cegeranyo basohoye basabye ko leta yoshira uburyo bukwiye n'inguvu mu gisata c'ubutare na cane cane mu bijanye n'ubushakashatsi kwigisha abahinga mu byo gucukura ubutare ikongera ikorohereza abaja kugura ibikoresho bigezweho byo gucukura kumenyekanisha ibwirizwa rigenga iby'ubutare n'agataka gusubiramwo ibiciro bitangwa ku butare ku buryo byababana n'ibiciro biri ku masoko yo mu karere leta yogabanya ibice by'umwimbu bisabwa abashoye ubutare bikava kuri mirongo itatu ku ijana bikaja ku rugero rwumvikanywe ko n'ibindi bitandukanye byotuma ubutare butanga umusaruro ku gihugu no ku benegihugu sherive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ijwi ry'amerika tubandanirize ku gakino kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
yewe mada ah nuko kuhacuruza ari byiza kuri bizinesi yacu mbonye bigenda pe umva nkubwire ahubwo nzashaka kandi kameza njye ntereka hariya noneho shiraho n'ibindi bicuruzwa udushire ko ni byama njye murambona umenga hariho abakiriya baza babibaza ako gatekerezo ko gucuruza imbuto ni keza nabo nzajya nzitunganya noneho nzifunge nko muri twa dukombe twiza tumwe tuba dufite udupfundikizo ku buryo abantu baziguze bagenda birira mu modoka nta kibazo kandi ibyo ni byo vrema numva abagenzi babikunda mada umva kora haka
shoferi wa kombota zimujyana karibu karibu kiriya wanje shoferi rwose karibu kabisa wosi nisogele usisogele hata gari yangu mama ni sawa nipatie tena kuzile boshet unipatie kuzile zuri nipatie ile saa nilikuwa napita nilikuwa na kufrontia
nukuri wihangane jewe zamperanye nukuri abantu bose baracangahanye bakazitora urumva zihera n'ingoga makinigwa nishazipenda weziona tena niko na watu wenye balizipenda nao wanazingua ngewe wambwiye ushaka boroshete zingahe ishorera mugenzi wanje ngaha uzi ukuntu izi boroshete ziryoshye ahubwo nguhe zingahe nikaze ingaro dore n'umwijima we nishakwambia usinisogelee hata sogeze ile maboroshete yako ya mabala na mikoshi kule shofe madame mie nishakwambia hivi sitaki kufa ningali mdogo bandu wache ngufa mwishwe sheniki ariko ibyo uri kuvuga ni ibiki koko ko ntabyumva iyi maboroshete wa muhumuro depuis zamani siwezi uko nanisikia bie siwezi hata ita mkinywa wangu na vile mnatiaka mwile masumu zenu mnataka tu mtumalize tu ah nisigele pale
urabona urabona kuhandebera
shofu ibyo bintu ukoze si byo na gato kwanza ibyo bintu uri kuramwagiriza ntibinafise n'ishingiro na ntoya madamu ihorere kamuveni ruhande hubwo tutavao tunasereza ndiyo na wapo kona kama niko nasema kweli vyote niko nasema ni vre hakuna hata mtu wa maire sho mwenye anatakaka kule vitu vya muhumuro juba nataka masubu juu tubatuwe umva abanyamuhumuro bafise inyungu iyihe yo kuza kubaroga mwebwe kandi ariko rudandazwa bariko barakora M- mameko sio bayuwe kabisa Oya.
banachukia baetranger sana tena sana sana she batu babugu Eh. habapendaki hata babona ko banafanyaka vile vitu vyao wanakuwa wanatamu masumu juu batuwe batumalize Eh, kwanza mi sio hivi niko najidiskite jua nini bon hivi mi nakosa brushete sitakosa vyote hata kwa niko niko nachukulia yangu na mwinzi basi ni fair eh. mtu akosake vyote Mm, mm, mm, mm. mama wiko ya butamu hivi Mm, mm, mm. Ah, ah, monsieur mbona kuna niangalia sana nataka nikupatie ariko sushaka icho mi sichangiaka na bauaji mia ah, siwezi hata mama mi nataka kuuza mm, ndakuuza zingine tano kamata kwa franga Shunga, mm, angalia franga Mm, mm, kamata gonga Mm, mperetse mperere akayabagu mi sina taboga basi wako wa muhumuro eh awezi niua Awe.
eh, sino nawezi nifaa kitu make sina taboga yako hata na, na mina vifaa vyote juu u- u- u papa ayue kama hatuna bezwa vitu yavo huku mm. kwanza nipatie ni, nipatie nipatie hata ngapi ndazibeba zote eh, ndazilipa zote kabisa kamata kwanza tafute kwa franga Ha? nini urakaza kabisa Ah, munishangalie lakini mama huu papa iko sawa haiko mwenda wazimu eh? Hai, iko bia mkichwa au nagonjwa ananishukuru na japo mi sita- sikamata hata minzi yake mi eh?
shofu uranyishe ehe ndakwereka hindukira hariya inyuma yawe eh? usubire na hariya inyuma urababona bajya bose bariko baradandaza birukanga inyuma impande y'amamodoka twese turangurira uyu mugabo w'umuhumuro Eh? Eh, ari bigori ari broshete byose ni ibyiwe Eh, ngoya kwanza uko anindanganya sindiwe ariko kweli eh?
ndakubeshe riki niwe patron ngaha icyo kigori uhejeje kurya ngo cari kiryoje utanguye gucira i- i- wamaze kumira none guhava ucira utwuriye ubunyene zimwe zo mu gatondo u- u- uhava uzicira cyangwa i- izo umaze umwaka wose uza urarya kuca ngaha anye iminsi yose nazo urazicira M- na zile zinikula usubuhi zilikuwa za kwa upa neza cyane none wapfuye Eh, eh.
madamu wapfuye madamu murekera isomo yaryumvise rwose
amacakubiri cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
ijwi ry'amerika umwanya ni uw'ikiganiro bungabunga ubuzima ndabasuhuje ndi eugenia mukankusi mbashimiye ko mwahisemo kubana natwe muri kiganiro bungabunga ubuzima ese wari uzi ko kumara umwanya hanze bishobora gufasha cyane mu mibereho yacu haba mu ntekerezo no ku mubiri ibyo ni ibikubiye mu bushakashatsi bw'isomero rikuru ry'ubuvuzi muri amerika national library of medicine inzobere zivuga ko ibidukikije bibasha kuvugurura ubuzima bwacu bwo mu mutwe kandi bigafasha mu kugabanya umuhangayiko impumu n'uburakari ibidukikije kandi binafasha mu mimerere myiza yacu ku mubiri binyuze mu kugabanya ikigero cy'imisemburo ya cortisol izanwa n'umuhangayiko no kwikaya cyane kw'imikaya ndetse n'ibindi ubu bushakashatsi bumaze igihe kirekire bwerekana ko kumara umwanya ahantu hatoshye hari ibiti cyangwa se ku mazi bishobora gukumira indwara y'umutima
gutura mu mijyi aho utabasha kubona ahantu hateye ibiti hatoshye cyangwa se inzuzi n'ibiyaga ni bibi ku mutima wawe nk'uko bikubiye mu bushakashatsi bwakozwe n'ishuri ry'ubuvuzi rya Feinberg muri kaminuza ya Northwestern muri Amerika participants with limited access to these spaces, particularly abitabiriye ubushakashatsi batabasha kugera bene aha hantu hombi cyane cyane abatuye mu bice bikennye bari bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara yo kuziba kw'imijyana igeze amaraso mu mutima ukuziba kw'imijyana bishobora kuba ikimenyetso nteguza cy'indwara y'umutima ishobora gutera guhagarara k'umutima ubushakashatsi bw'igihe kirekire bwatahuye ko ibyo bikunze kuba cyane ku birabura batuye mu bice bikennye ku rundi ruhande gutura aho ubasha kubona ibidukikije byo bifite ingaruka nziza ku buzima zishobora kugabanya umuvuduko wo gusaza this beneficial environment also have better oxygen.
ibi bidukikije ni ingirakamaro kandi bitanga umwuka mwiza wa ogisijene bikawuyungurura ndetse ntekereza ko icy'ingenzi kuruta ari uguteza imbere uburyo tubana nabyo ugakora siporo izo mpamvu zose zishobora kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe We're going to get a little closer to the water.
ibyavuye muri ubu bushakashatsi ntibitangaje kuri heidi shrebe pan umuganga utuye maryland ukunze akenshi kujyana abarwayi be ahantu hari ibidukikije
hari ibihamya byinshi bishimangira ko iyo umubiri w'umuntu uri ahantu ahura n'isi y'ibidukikije kamere imisemburo izanwa n'umuhangayiko iba iri hasi ndetse n'umuvuduko w'amaraso ukagabanuka
ubu bushakashatsi bwakurikiranye abantu hafi ibihumbi bitatu mu gihe kingana n'imyaka makumyabiri n'itanu uhereye mu w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatanu kugeza mu w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ababukoze banzuye ko kuba hanze y'inzu kenshi bisobanuye ko abantu baba banakora siporo ikintu cyiza ku buzima When humans are outdoors, which is our, iyo abantu bari hanze ari naho buturo bwa mbere bwacu dusa n'abakoresha umubiri cyane nicyo umubiri w'umuntu ukeneye rero hari akamaro kenshi kabyo ku mikorere y'umutima gukoresha gusa umubiri umwanditsi w'ubu bushakashatsi hu avuga ko isesengura rye ritanga ibimenyetso bishingiye ku bumenyi byerekana ko byagira akamaro kuri za guverinoma n'abashinzwe igenamigambi ry'imijyi bashatse uburyo bwo kunoza uko abaturage bagera ku byanya bitoshye bikungahaye ku biti n'amazi cyane cyane mu bice bikennye
Gwen Fried ni umuvuzi wifashisha ibimera ku kigo Glass Garden mu ivuriro NYU Medical Center akaba n'umukozi mu muryango Project Find wita ku bakuze mu mujyi wa New York. Aratubwira zimwe mu nyungu ibidukikije bifite ku buzima n'uburyo ibimera bishobora kugira ingaruka nziza mu mibereho yacu.
I think first of all, we all learned in science class when we were young that plants clean the air, plants add oxygen to the air, they regulate humidity, but there's a lot, a body of research that nibwira mbere na mbere ko twese mu isomo rya siyansi tukiri bato twize ko ibimera bisukura umwuka ko byongera umwuka mwiza wa ogisijeni biregera ubuhehere ariko hari urwego rw'ubushakashatsi runerekana ko kuba ahantu hari ibimera ahantu heza mu gace utuyemo nabyo bikongerera ishema no kumva utekanye ubuvuzi bushingiye ku bimera n'ikoreshwa cyangwa imibanire y'umukiriya umurwayi umuturage se n'ahantu hari ibidukikije kamere aho aba afashwa n'umuganga wabihuguriwe waba ari umuntu usobanukiwe neza uburyo bwo kubyaza inyungu ibyiza biri mu bidukikije kamere ibyo bigakorwa bishingiye ku kubaka umubano ushingiye ku buvuzi kimwe mu bintu by'ingenzi kurusha ibindi ni isano n'ubucuti umuganga afitanye n'umurwayi n'umuntu arimo kwitaho icyo rero nicyo cy'ibanze hanyuma umuganga wabihuguriwe neza wabyigiye amenya uburyo bwo kugera kuri ubwo bucuti kubaka iyo sano ibyo bimaze kuba umuganga amenya uburyo bwo kubyaza umusaruro ibyiza biri mu bidukikije ibyo birimo uguturisha umuvuduko w'amaraso ugabanya ugutera cyane k'umutima wabasha kwibyaza umusaruro agategura gahunda cyangwa igikorwa kijyanye neza n'ibyo umurwayi akeneye kandi ibyo bikorwa ku murwayi wese imyaka yaba afite rero iyi gahunda y'aha ku kigo nyu langone healthy yahozeho na mbere ikorwa mu bitaro mu buryo runaka kuva mu ntangiriro za mirongo irindwi icyo dukora dufasha abarwayi tuba turimo kwitaho mu bikorwa by'ubuvuzi bishingiye ku bimera no ku bidukikije ubu dukorana n'abaganga bita ku ngingo z'umubiri abafasha abantu bafite uburwayi bwihariye n'abafite ikibazo cyo kuvuga dufatanya gutanga ubuvuzi kandi akenshi ibyo bigera neza ku ntego nahoze mvuga mbere rimwe na rimwe abantu birabagora kuba bakomeza gukora ikintu mu gihe kitarimo gutanga umusaruro bwangu kandi niba watatanya igikorwa gishingiye ku bidukikije kamere aho babasha kubona ko urimo gukora ikintu kimenyerewe nibwira ko igikomeye cyane tubasha kubona nk'inyungu ziri mu buvuzi bwifashisha ibimera ariko twe nk'abaganga tuba dukeneye kuvura umurwayi wese uko yakabaye abantu ntituri nk'imodoka aho itoboka ipine ukarihoma byongera igakomeza urugendo rwayo ibice by'umubiri w'umuntu byo birunganirana intekerezo ze umubiri we ibi byose birakorana kandi ibyo ubimenya iyo ushize umuntu mu bihe bimuhangayikisha wenda se bishyira ubuzima bwe mu kaga hari ikintu se mu buzima bwe cyahindutse gihutiyeho biramusaba kongera gusuzuma ibintu byinshi ibyo bikaba ari ukubasha kwinjiza ibidukikije muri ibyo kugira ngo abashe kubona ubuzima hafi ye aniyumvishe ko hari icyizere cy'ejo hazaza ibyo ni ingenzi cyane kubera ko bibasha guha ubuzima icyerekezo ibidukikije biragutse gusumba cyane twebwe twese byari bihari na mbere yacu kandi hari icyizere ko nitutabizambya ngo tubyangize na nyuma yacu bizaba bikiriho ikiganiro cyacu cya none ni aha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zabafasha kumererwa neza n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi mugumane n'ijwi ry'amerika ku muyoboro wacu wa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwakoze kubana natwe naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanira kandi ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
radiyo hejuru ya amerika kabano ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya tubashimire ko mwaduteze abiri kuri mikoro mari kumwe na diane ninahazwe turongera mu makuru yo mu gatondo